bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na jowe diane ninahazwe ikaze makuru yacu duhera ko yagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana
mwaramutse diane ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo turayahera mu yavugwa ku mugabane wa afurika abategetsi muri misiri bavuze ko isanganya ry'itereni ryabereye mu buraruko bw'umurwa mukuru kayiro ryahitanye abantu bashika cumi n'umwe abategetsi bajejwe amabarabara y'indarayi bavuze ko ibiduga bine by'iyo tereni vyataye inzira igeze mu gasagara ka banha ni mu ntara ya kwarubiya ejo ku munsi w'imana umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abantu bashika kuri mirongo icenda n'umunani bakomerekeye aho nyene muri afurika kandi igisirikare ca cade kivuga ko cahagaritse abaroberi bariko bashaka kwinjira mu buraruko bw'igihugu ariko abo baroberi bo bavuga ko bakibandanya urugendo rwabo umuvugizi wa gisirikare azimu bernardoa aguna yavuze ko batanye mu mitwe n'abo baroberi ku munsi wa gatandatu mu buraruko bw'intara ya kaneme kandi ko abo baroberi baje bava muri libiya bishwe bose ariko uwo muhari w'abarwanyi biyise front pour le changement et la concorde au cade mu itangazo wasohoye ejo ku munsi w'imana bavuze ko abarwanyi babo batanguye kwigarurira iyo ntara ya kaneme abo baroberi bakekwa kuba binjiye muri cade mu ndwi iheze ku munsi w'amatora ubushikiranganje bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire ku munsi wa gatandatu bwategetse abadiplomate babwo batarabankenerwa cane bakorera muri ambasade yayo muri cade kuvayo hamwe n'imiryango yabo amerika yavuga ko ibigwi vy'abaroberi bariko batera berekeza ku murwa mukuru njamena
washington ijwi rya amerika muyavugwa mu makungu tuyahere aha muri amerika abantu bashika kuri batatu barishwe barashwe muri amerika ejo ku munsi w'imana mu kibano ahaba abantu benshi bapanze mu gisagara ca austin ni muri leta ya texas umukuru w'igipolisi muri ico gisagara yavuze ko bakiriko bararondera uwakoze iryo bara yavuze ko bisa nk'uko yari amatati yo mu muryango ko atari ubwicanyi bwari butumbereye abantu benshi ikivunga umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu muri perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika white house avuga ko atanumwe azi ibizokurikira muri afghanistan igihe perezida joe biden azokurirayo abasirikare basigayeyo jake sullivan yabwiye televiziyo nyamerika fox news ejo ku munsi w'imana ko icyo amerika ishobora kuzokora ari ugusigira abasirikare ba afghanistan ibikoresho bya gisirikare gusiga babamenyereje kugira bazobandanye birwanira ikindi ngo ni ugufasha abanyagihugu hamwe na leta ya afghanistan ingingo ya perezida biden yo gukurayo abasirikare basigaye ntibonwa kumwe muri amerika umwe mu bategetsi b'abarepublikane senateri mitch mcconnell arongoye abarepublikane muri sena yayise ikosha rikomeye cyane no korohereza umwansi eka n'abademokrate bamwe barashikirije amakenga kuri iyo ngingo senateri robert menendez arongoye komite ya sena ikurikirana iby'imigenderanire n'amakungu yavuze ko amerika ishobora kuzotakaza ibyo ariko irarondera kuzoshikako ariko abandi bashinga amateka bavuga ko hari hararenze cyane ko abasirikare batahuka muri irake ibisasu bitanu byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ejo ku munsi w'imana ku ikambi ya balade y'abasirikare barwanira mu kirere ahasanzwe hari n'inteko za leta zunze ubumwe za amerika nta n'umwe yashotse yiyitirira ico gitero ariko leta z'ubumwe za amerika itunga urutoke imihari y'abanya irake bafashwe mu mugongo na irani
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari perezida wa uganda yoweri kaguta museveni atangaza ko bitarenze uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihugu ciwe kizoba cakoze urucanco rwa covid ya cumi n'icenda by June, they will be trying our vaccines in animals, and by August, they may reach the stage where they may, they may try the, the, their vaccine uh, in the human beings. I want to warn you about the danger of depending on outside when it comes to these very serious matters of life and death.
aha muri make perezida wa uganda kaguta yoweri museveni aragira ati bitarenze mu kwezi kwa gatandatu abahinga ba uganda bazaba bariko baragerageza urucanco bariko barakora ku bikoko mu kwa munani barugeragereze ku bantu kuzera inze ku makungu ku kibazo c'ubuzima nk'iki si ikintu ciza mu burundi naho muri make ishirahamwe sojepaye riharanira agateka k'abana ryemeza ko muri ico gihugu hakivugwa ikibazo c'abana batarakwiza imyaka bakoreshwa nk'abacakara ano makuru yose turayarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye turahera muri uganda aho perezida yoweri kaguta museveni atangaza ko mu mpera z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihugu ciwe kizoba gifise urucanco rwa covid ya cumi n'icenda cikoreye museveni avuga ko atari vyiza kurindira inkingo ziza ziva mu makungu ibindi tubibaza mugenzi wacu ignatius bahizi akoresha ijwi amerika ikampara muri uganda ukurikije perezida museveni abahanga mu by'ubuzima mu gihugu bazatangira gupima urwo rukingo rukorewe muri uganda ku nyamaswa mu bihe bitari ibya kure hanyuma y'amezi abiri batangire kurupima mu bantu yavuze ko ibihugu birimo gukora inkingo zitandukanye za covid nk'ubuhinde ari bimwe mu bifite imibare myinshi cyane ku isi y'abanduye icyo cyorezo akaba rero nabo bari kurwana urugamba rwo kuvura abantu babo bityo akaba atari byiza kubizera mu gihe cy'icyorezo nka covid cyandura nk'umuriro w'uruhira Ati gutegereza inkingo ziturutse hanze bifite ingaruka mbi cyane niyo mpamvu nasabye abahanga bacu kongera ingufu mu bushakashatsi kugira ngo dushobore gukora inkingo zacu ndabona bageze kure cyane nibwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu bazaba batangiye gupima inkingo zikorewe hano mu nyamaswa nuko mu kwezi kwa munani bakaba batangiye kuzipima mu bantu kandi kiza ni uko bo barimo gukora urukingo rushobora gukingira amoko yose ya virusi ya korona ibi byose ndabibabwira kubera yuko nshatse kubaburira ku ngaruka mbi zirimo gutegereza abanyamahanga iyo bigeze ku bibazo nk'ibi birimo gupfa no gukira mbizeza ko aho uyu mwaka uzaza kurangirira tuzaba dufite ububasha bwo gukora inkingo zacu za covid cumi n'icyenda kuko ibikenewe byose by'ibanze turabifite perezida yongeye atangaza ko hari umuti gakondo ukozwe mu mbuto n'ibindi biti abahanga muri uganda bavumbuye kandi akaba umaze kuvura mirongo inani ku ijana ry'abawuhawe bari baranduye covid cumi n'icyenda akaba bategereje kugira ngo umubare w'abarwayi uwo muti uzavura ugere ku rwego rwemerwa n'abahanga kugira ngo wemezwe nk'uvura covid cumi n'icyenda uwo muti watangajwe ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri urimo no kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe amagara y'abantu ku isi oms nyamara n'ubwo ibi byose leta irimo kubikora perezida yashimangiye ko gahunda zo gukingira abanyagihugu cyane cyane abakora akazi kabahuza n'abantu benshi nk'abo mu by'ubuzima ndetse n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'ubukuru hakoreshejwe inkingo za AstraZeneca zigikomeje kandi ko mu mpera z'ukwezi gutaha minisitiri ishinzwe amagara y'abantu izaba imaze kugeza mu gihugu izindi nkingo zigera ku miliyoni eshanu zo gukomeza n'izi gahunda mu ijambo rigenewe abanyagihugu kubamenyesha uko igihugu cyifashe mu bijyanye na covid cumi n'icyenda perezida avuze ko ngo nubwo imibare y'abandura mu gihugu yagabanutse cyane ibintu biracyameze nabi kuko hamaze kugaragaramo andi moko y'iyo virusi atandukanye kandi afite ubukana buruta virusi ya mbere ndetse ngo akaba amwe muri ayo moko ya virusi yibasira n'abana bakiri bato bitandukanye na virusi yabanje atanga agasopo ku banyagihugu bose ko bakwiye gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda ari zo kwambara udupfukamunwa gukaraba intoki no kwirinda amahuriro y'abantu benshi Now the Minister of, of Health has informed me that there are new variants, new strain.
ati minisitiri ushinzwe amagara y'abantu yamenyesheje ko hari amoko mashya ya covid cumi n'icyenda yageze muri iki gihugu cyane cyane ubwoko bwakomotse muri afurika y'epfo bwatangiye kugaragara muri iki gihugu ku itariki ya cumi na rimwe mu kwezi gushize byongeye ibipimo byakozwe kuva icyo gihe byerekana ko n'ubwoko bwa covid bwo muri nigeria hamwe n'uburayi nabwo dufite ababwanduye mu gihugu ibi bivuze ko uganda imaze kuba ihuriro ry'amoko yose ya covid cumi n'icyenda ushyizeho n'ubwayibanjirije bwakomotse muri wuhan mu bushinwa uh, different clans. The original Wu- Wuhan, Ch- China, na ni muri urwo rwego perezida yategetse inzego zishinzwe umutekano gukaza umurego wo kureba ko abanyagihugu bubahiriza ayo mabwiriza arimo n'umukwabu guhera saa tatu z'ijoro kugeza saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo yanze icyifuzo cy'abafite ububari n'inzu z'ububyiniro n'abakora akazi kajyanye n'imyidagaduro cyo kugira ngo nabo babe bafungurirwa bakongera gukora akazi nkabo nk'uko byari bimeze yavuze ko ibikorwa byose birimo kunywa inzoga batabyemerera gusubukura akazi ubu ngubu kubera yuko abasinzi batashobora kubahiriza amabwiriza rero gusubukura ibyo bikorwa byaba ari nko kubareka ngo biyice anongeraho ko ibyo bikorwa bizemererwa gusubukura akazi hamaze gukingirwa nibura mirongo inani ku ijana by'abanyagihugu bakeneye inkingo mu gice cya mbere kuva aho icyorezo cya virusi ya korona cyagereye mu gihugu cya uganda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize igihugu kimaze kubona abanduye iyo ndwara basaga gato ibihumbi mirongo enye na kimwe kuri abo ibihumbi mirongo enye akaba bamaze kuvurwa bagakira amagana atatu mirongo itatu na barindwi ku banduye bo akaba baritabye imana kandi makumyabiri na bane bonyine akaba ari bo bakivurwa ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve muri uganda twerekeza mu burundi ahavugwa ikibazo c'abana bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bisa nk'ivy'ubucakara ishami sojepaye rimwe mu yakomeye mu gihugu aharanira ubwigenge bw'abana rivyemeza rivuga ko iki kibazo kiriko gituma haba agahombo ku gihugu n'imiryango rigasaba leta guha ubushobozi ibigo vyashinzwe bigakurikirana ayo mabi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu eloge hurikaneza Ishirahamwe Sojepaye rihanira agateka k'abana ryemeza ko mu Burundi hakibonekeza abana batarakwiza imyaka yo gukora akazi bakoreshwa akazi ko mu nzu bagakora nk'abayaya barera abana baboyi bateka hamwe n'abakora iyindi mirimo irimo amasuku hamwe n'izamu iryo shirahamwe rimenyesha ko abenshi muri bo batotezwa bagatwara inda zitifujwe hakaba n'abakubitwa bakoherezwa igufa David Ninganza umuvugizi waryo avuga ko ibi biterwa no kutamenya ku ngero nyinshi icyo twokwita negligence gusamara kw'abavyeyi iki nico ca mbere hari abantu bitwaza ngo barakenye agaca bibi ku mwana guca ingero ariko no guhemuka umuvyeyi niwe wa mbere ari ijisho ry'umwana si umwana acira ingero umuvyeyi abavyeyi nibo bacira ingero umwana ico ni ca mbere ikindi kigira kabiri harimwo agahaze itegeko rijana n'akazi mbega abantu bakoresha abatarakiza imyaka cumi n'umunani amategeko yobagenga yoba ameze gute abantu bakoresha abantu mu mazu amategeko abagenga yoba ameze gute hanyuma ikindi ni ukwikinga mu kiza kw'abarundi bamwe bamwe wewe umwana muzana yitwa ngo ni uwaronse yitwa ngo aramureze yitwa ngo ni uw'iwabo yitwa ngo ni inshuti ariko ugaca usanga ah, ariko amucura bufuni na buhoro ikindi naco ni ukutamenya kw'abo bana n'abana baciye ubwenge bajanwa muri za omani kandi n'abana b'abavyeyi baciye ubwenge bajanwa ah, muri ubwo bucakara N'inganza vurira Sojepaye yemeza kandi ko abahura n'izi ngorane ahanini ari abana b'abigeme urabona mu bisagara nko ku mihana itandatu usanga nk'imihana ine ifise abakozi no muri abo iyo mihana ine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato batarakuze imyaka cumi n'umunani abahorana izo ngorane benshi ni abakobwa ni abakobwa kuko abahungu kenshi usanga ari ingorane zijanye n'ico twita intere ekonomike uburyo bujanye n'amafaranga bw'amatungo abakobwa bobo birarenze harimwo uh, ico ca mbere kandi n'abo bahungu nyene baragaruka bakorera amabi abakobwa abakuze barakorera amabi abakobwa abadandaza abakozi inshuti z'ababakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa urumva rero ko abakobwa ari bo bamererwa nabi no muri biriya bihugu byo muri omani nta bahungu bakeneye bakeneye abakobwa kuko umukobwa bamurungika mu madomeni nimba ashoboye gukora bamuha ibyo akora nimba ari ukuja mu ntuze y'ubushurashuzi niyo babarungika no ku mashuri uravye abatwazwa inda ni abakobwa iyo batwajwe inda n'abo bahungu bigana hataha umukobwa umuhungu we ntataha kuko ntamenyekana n'iyo bagerageje kumumenya amategeko usanga yugaye kuko vuga yuko se w'umwana ari se wenyine ubwiwe abanza kumwemera atamwemeye abyemezwa na sentare uwo mwanya wose biragoye ko uwo mwana baca bavuga bati wino wabyaye umwana ni mujane n'uwo mukobwa florence bwave mukuru w'ishyirahamwe rigwanya urucuruzwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini yasiguriye ijwi rya amerika ko muri kano gace ka afurika hakibonekeza abakora mu mareta babifitemo uruhara La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc euh, il faut vraiment atugwaruka nirwo rubangamiwe ahanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
umuyobozi agira igisata cy'abana mu kiranganji bw'ucikirana mu burundi yasaba uwo wese ari mu gihugu kwitanga uko ashoboye kugira agateka k'umwana kisununure inyatsi ntawe mbarira yavyiganiye bagenzi bacu ba radiyo bonesha fm igikorwa si ca leta gusa igikorwa gisaba yuko umwe wese agira uruhara abari mu ntwaro abari mu mashengero abantu bo nyene ku bwabo ku giti cabo barafise uruhara twese tusa gushira hamwe izo nguvu zacu iryo shaka ryacu ari abo twibutsa ibyo bajejwe ibanga ryabo tukabibutsa tukabakebura nyabuna ee aha mwatirimutse muri ababyeyi ntimushobora guta umwana mu barabara bisaba kubikora kugira ngo ya neza iturondere umwana wese ari kuri iyi si y'uburundi yubahirizwe si igikorwa cya leta yonyine si igikorwa cy'ubushikiranganji bwonyine igikorwa dushaka yuko twese twumva ko kituraba mu burundi iruhande y'ibigo leta yashyizeho mu mezi aheze inama nshingamateka yatoye itegeko ribwiriza abakoresha gutekaniza akazoza abakozi babo bo mu nzu hamwe no kubavuza ibitigiri bitangwa na onu vyerekana ko mu isi miliyoni ijana na mirongo itanu na zibiri z'abana bafite imyaka iri hagati y'itanu na cumi n'indwi bakoreshwa utuzi muri bo imiliyoni mirongo irindwi na zitatu bakora akazi kabashira mu irinde ibisata vya mbere abana bakoreshwamo kurusha ni uburimyi buza ku bice mirongo irindwi na kimwe kw'ijana hagakurikira za serivisi kuri cumi n'indwi kw'ijana hamwe n'inganda kuri cumi na kabiri kw'ijana eroje buri kaneza ijwi rya amerika
bakunzi baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo wa mwanya wanyu turahera kuyavugwa mu burundi aho mu ntara ya gitega haraye hasozerewe inkino zihuza amashure yose yisumbuye y'ico gihugu izo nkino zifasha abamenyereza bafise imirwi kubona abana bafise impano mu bikombe cumi vyatanzwe bitanu vyagiye bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi ibindi bitanu bija mu zindi ntara zigize uburundi mugenzi wacu desire hatunga imana atugire ku muriri w'ino nkuru imigwi yashoboye gushika mu nkino za nyuma yahiganywe mu mupira w'amaguru muri basketball volleyball handball mu bahungu no mu bigeme rugby mu bahungu na netball mu bakobwa muri izo nkino zihuza amashuri yisumbuye mu rukino rwa basketball ibikombe mu bahungu bikunze kuja i bujumbura nk'uko vyagenze uno mwaka aho lise doramiti yatsinze lise nyakabiga nawe nyene y'ibujumbura ku manota mirongo irindwi nane kuri mirongo itandatu nane olivier ndayiragije yamenyereza uwo mugwi wa lise doramitiye yamenyesheje ko izo nkino zihuza amashuri zifise akamaro kanini ku migwi ikina amahiganwa atandukanye mu burundi akamaro k'izi nkino babona ni interscolaire interscolaire na kera na kuva kera niho amaekipe cyangwa amashyirahamwe ya federasiyo yakura abana bateza imbere mu gihe basiketi atari basiketi gusa na vore na amadisipurine yose niyo amaekipe nka yose yakura abajene bafite amafaranga nibaza ko hariho bamwe bamwe bamaze kuza amaekipe barabye ati ubu nyine niyaheza ishuri cyangwa mwubaka ari kiri mu ishuri ndagerageze ndamushyira muri ekipe ndamuhankadire ndamufashe kugira basiketi atere imbere no mu ishuri ndarabe ko naho nyine atera imbere kugira ubuzima bwiwe butere ntimugere kuri basiketi gusa no mu ishuri no mu buzima kugira atere imbere rero kera nibwo bwagenze ndakugira n'ubu rero ari babishoboye bashobora kubafasha aba bana bagatera imbere muri ise ya rutovu nayo iri mu bumanuko bw'uburundi mu ntara ya bururi igikombe cya handball nibo bama bagitwaye silvestre bavumiragiye ajejwe inkino kuri iryo shuri aratubwira ibanga bakoresha bo icya mbere ni uko abana tubatangura bakiri bato n'abajya bari muri primaire burya turabatera udupira bagatembagaza bazogera rero gushika muri septieme bafite resanse di je hanyuma ikindi gikuru kiruta byose kwitanga kwitanga kwabana n'abana kuko bisaba preparation ndende murabona tekinike iragoye ni ukwitanga no gutegura abana bakiri bato muri izo nkino abanyeshuri ntibatamvye birorera kuko umushikiranganji w'indero havyarimana francois yari yahishikiye yasavye ugwaruka kwitaho ivyigwa badasize inyuma inkino kuko nazo zituma abantu batera imbere n'igihugu cabo kikamenyekana
turavye ingene imigwi yiteguye n'ingene amahiganwa yagiye aragenda duhereye mu ntango yayo na cyane cyane turavye ingene imigwi yose yerekanye ubuhinga n'ubukerebutsi budasanzwe mu kurondera intsinzi twovuga tudakekeranya ko twateye intambwe tuje imbere nicyo gituma duteye akamo abajejwe urwaruka ko borushiriza guhimiriza aho bajejwe kwitunganiriza neza akazoza kabo ibyo nabyo bigaca mu buryo butandukanye n'inkino zidasigaye inyuma inyuma y'izo nkino zasozerewe kuri uno w'imana abanyeshuri baciye bamenyeshwa ko inkino nazo zo kwinonora imitsi atletisme zihuza amashuri yose y'uburundi zizobera ingozi mu buraruko bw'uburundi igenekezo rya cumi na gatanu n'irya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatanu uno mwaka desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana ari gucukuregwa mu ngata na jean claude munyandinda watubwira agezeho mu gisata ca siporo n'imikino mu gihugu cy'u rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo isiganwa mpuzamahanga turu du rwanda ritangire abakunzi b'uyu mukino baracyari mu kababaro k'inkuru y'urupfu rw'umuntu wabaye umuyobozi w'iri siganwa kuva mu mwaka wa bibiri na cumi kugeza muri bibiri na cumi n'umunani umufaransa jean claude hero yitabye imana ku wa kane tariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa kane azize icyorezo cya virusi ya korona usibye kuyobora isiganwa turu du rwanda jean claude hero yagize uruhare rukomeye mu kurishakira abaterankunga yabaye mu itsinda ryatangije isiganwa ry'amagare la tropicale amisa bongo yo muri muri Gabon ndetse yigeze no guhabwa inshingano z'umuyobozi wungirije mu isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi Tour de France. Jean Claude Hero yatabarutse afite imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko. Abakurikiranira hafi ibirebana n'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda basanga icyatumye uyu mukino utera intambwe ari uko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryawo bwari buyobowe na Aimable Bayingana bwiyambaje abantu b'impuguke mu rwego mpuzamahanga barimo na nyakwigendera Jean Claude Hero ibintu birebana na tekinike bikajya bikorwa na ba nyirabyo ari naryo somo andi mashyirahamwe ya siporo mu Rwanda akwiye kwigira mu zindi nzobere mpuzamahanga zakunze kwifashishwa mu mitegurire ya Tour du Rwanda usibye Jean Claude Hero twavuga kandi Olivier Grandjean umuvandimwe we Philippe Grandjean n'umutoza Jonathan Boyer aba bazaga biyongera ku itsinda ry'abanyarwanda bakoraga uko bashoboye ngo ibirori bya Tour du Rwanda birusheho kunogera ababireba muri aba bantu bakunze kugaragara ku ruhembe mu mitegurire ya Tour du Rwanda mu myaka isaga icumi ishize twavuga Aimable Bayingana nyakwigendera Lambert Byemayire Thierry Rwabusaza Festus Bizimana Emmanuel Murenzi Serge Rusagara Faustin Marabanyi Benoit Munyankindi Richard Mutabazi Felix Sempoma Jean Sauveur Niyamira n'abandi tunyarukiye mu yandi mashyirahamwe atandukanye y'imikino muri iki gihe harimo kugaragara ibyuho mu buyobozi bwayo mu ntangiriro y'uku kwezi kwa kane perezida wa komite olympique y'u Rwanda Valence Munyabagisha yeguye ku mwanya we bidateye kabiri General de Brigade Jean Damascene Sekamana wayoboraga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nawe yandika ibaruwa isezera bamwe mu basesengura imiterere ya siporo yo mu Rwanda basanga impamvu yo kwegura kwa hato na hato kw'abayobozi mu mashyirahamwe y'imikino ari igitsure gituruka muri minisiteri y'imikino hakaba ndetse n'abatekereza ko iyi minisiteri yivanga mu miyoborere y'amafederasiyo muri minisiteri bo bavuga ko atari ukwivanga ko ahubwo baba bagamije imiyoborere ikurikije amategeko uyu ni Didier Maboko umunyamabanga uhoraho icyo rero abantu akenshi bakunda kwibeshya cyangwa se kuvuga ngo leta yivanze mu bikorwa bya federasiyo ntabwo ari byo kubera yuko federasiyo nubwo ihari ariko mumenya ko ni federasiyo nasiyonale ni federasiyo y'igihugu igendera ku mategeko y'igihugu amategeko agenga amashyirahamwe ya siporo nayo mu gihugu daboro noneho ibindi bikorwa bagomba gukora bigomba kugenda kuri ayo mategeko y'igihugu twe nka minisiteri turebera urwego rwa siporo cyangwa se sekiteri ya siporo dufite mu nshingano kureba imikorere imikoranire n'uburyo sekiteri itera imbere sibyo ntabwo tuzategereza ko abantu batera imbere mu gihe hari amategeko badakurikiza abibwira ko twivanga muri mikore y'amafederasiyo ntabwo ari byo twe ntabwo tureberera gusa ngo tujye gukemura ibibazo byavutse ntabwo ari ukwivanga tuve mu marangamutima ntabwo sekiteri ya siporo ariyo igomba kumva ko ngo leta itagomba kuyireberera twebwe ni urwego rwa leta dukureba n'imikore n'imikoranire y'inzego ziri muri eh, sekiteri yacu muri iki gihe no mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB nta buyobozi buhari kuko amatora y'abagize komite nyobozi nshya yari ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gushize yaje gusubikwa bitegetswe na minisiteri ya siporo ari nayo mpamvu hari abakomeje kwinuba bakavugira mu matamatama ko iyi minisiteri irimo kuyoboza amafederasiyo inkoni y'icyuma yari claude munyandinda i kigali hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mwari mwazindukanye na jowe diane ni nahazwe fasil gebehu yegeranije ibiganiro byacu vya kino gitondo yakenyuye mu kanya duca tubandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gahunda yo gukaza umutekano ku mbibi zayo ariko bitabuza ko abifuza gusaba ubuhungiro muri iki gihugu bakoresheje imipaka ya amerika bazakirwa neza mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru anton blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika yavuze ko bagiye guhagurukira icyo kibazo hakoreshwa inzira zitandukanye yagize ati icya mbere ni uko tugomba gushakira umuti ikibazo gituma abantu bahunga ibihugu byabo benshi ni abaturuka mu bihugu bya guatemala honduras na el salvador And that means working with those countries, working with Mexico to, over time, deal with some of the drivers of migration. Including...
ni ukuvuga ko tugomba gukorana n'ibyo bihugu ndetse na mexique tukarebera hamwe impamvu zituma bava mu bihugu byabo muri ibyo bibazo harimo umutekano muke amahirwe make mu buzima ruswa n'ibindi bituma abantu bafata icyemezo gikomeye cyo guta ibyabo bagafata inzira igoye berekeza mu gihugu batazi niba kizabemerera kukinjiramo minisitiri blinken asanga umuti w'iki kibazo ari uguha abana amahirwe n'icyizere no kubategurira ejo heza mu bihugu bakomokamo ikindi ni uko leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gushyiraho uburyo bushya bworohereza abifuza gusaba ubuhungiro muri amerika ibi birimo kongera gusubukura kwakira ubusabe bw'abasaba ubuhungiro muri amerika bavuye mu bihugu byo muri amerika y'epfo no hagati minisitiri blinken avuga kandi ko bashobora no gutangiza uburyo bwo kujya basuzuma ubusabe bw'abifuza guhungira muri amerika mu bihugu byabo mu gihe ibyo bitaratangizwa yabaye asabye abimukira gutegereza Now is not the time to uh, try to come to the United States. If you're in the Migrant Protection Protocol program and you were uyu si wo mwanya wo gufata urugendo werekeza muri leta zunze ubumwe za amerika niba usanzwe waratanze ubusabe bwawe ubwo busabe buracyakurikiranwa kandi hari amahirwe ko bizakunda ku bataratanze ubusabe iki si cyo gihe cyo gufata urwo rugendo rugoye kandi ruvunanye kuko utazemererwa kwinjira muri amerika leta zunze ubumwe za amerika ifite intego yo gukomeza kunoza politiki y'abimukira no kuvana mu nzira bimwe mu bibazo bituma abantu bava mu bihugu byabo bahereye muri ibyo bindi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika